iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itangishaka nk'uko twabemereye kubashikiriza ibiganiro byibanda ku ntererano y'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga ku bihugu byabibarutse ku munsi wa gatanu turabashikiriza intererano y'abakenyezi n'abigeme mu gihu- mu kiganiro muri isanga uyu munsi twatumiye dr cynthia nduwayo umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'umunani aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya philippine Dr. dr cynthia yiteguriye gutahuka mu burundi mu mezi make muri icyo gisata gufasha eh, ni mu gihe abaganga bigiye ubuhinga bwo kuvura amenyo batarenga kuri batanu mu gihugu cyose cy'uburundi gifise abanyagihugu barenga imiliyoni zirenga cumi kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi eh, kuri dr cynthia nduwayo nk'uko bisanzwe nimero mwo twakurako tukabahamagara ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nkora muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mu myaka ya vuba urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda baba muri leta zunze ubumwe za amerika mu bihugu bya buraya no muri aziya n'ahandi basigaye bagendera ibihugu byabo cyane cyane igihugu cy'uburundi tumaze iminsi dukurikirana bavuga ko bakora izo ngendo mu ntumbero yo kumenya neza igihugu cy'uburundi n'imico kama yacu bavuga kandi ko bifuza gufasha mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse cyangwa cyibarutse ababyeyi babo nk'uko rero twaba- twabemereye kubashikiriza ibiganiro byibanda ku ntererano y'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga ku munsi wa gatanu twibanda cyane cyane ku ntererano y'abakenyezi n'abigeme uyu munsi twatumiye eh, dr cynthia nduwayo dr cynthia nduwayo ni umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'umunani aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya philippine mu gihe abaganga ibyo ni mu gihe abaganga bigiye ubuhinga bwo kuvura amenyo batarenga batanu mu gihugu cy'uburundi cyose gifise abanyagihugu bare- barenga imiliyoni icumi dr cynthia yiteguriye rero gutaha mu burundi mu mezi make kugira afashe muri ico gisata kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri dr nduwayo ku bijanye n'umwuga w'ubuvuzi bw'amenyo n'ibindi Eh, nk'uko twababwiye nimero ni yayindi mushobora gutererako ni agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tutarinze rero kurandira reka twakire umutumire wacu dr cynthia amahoro neza kaze mu kiganiro muri isanga
amahoro amahoro ndagaramukije mwese bariko barumviza Mm. Eh, muduze ijwi gato Eh, turumva ko aho muri muri philippine ubu ari ku mugoroba ariko turizera ko eh, tuza kumvikana neza tukaganira wakoze cyane kwakira ubutumire bwa kino kiganiro uwotangura ukabwira abakunzi b'ijwi rya amerika eh, cynthia nduwayo ninde uvuka he wakuriye he muri make
eh mwakoze cyane mwakoze namwe ko mwa- ko mwanyumvise muri iki- muri iki kiganiro canyu eh je amazina yanjye ni sente nduwayo nkaba ndi umurundikazi navukiye mu burundi kandi mvuga ku babyeyi b'abarundi kandi nkaba nkaba ndi trefe yo kuba umurundikazi Eh, navukiye muri mu- mu mu muryango mvuga ababyeyi banje ni abamisiyoneri baje abamisiyoneri Eh, ni ukuvuga ko twabaye mu bihugu bi- eh, bitandukanye muri afurika yewe na mfise nk'imyaka mikeya ba- twagiye kuba muri nigeria eh, turavayo tuza mu burundi eh, mu mirongo icenda n'umun- n'umunani gushika mu bihumbi bibiri na kabiri aho niho novuga ko noba narabaye mu burundi imyaka myinshi ikurikirana twavuye ah, twavuye mu burundi mu bibiri na kabiri tuja muri kenya aho umuryango wa- ah, umuryango wacu umuryango wanje wabayeyo imyaka cu- eh, cumi n'ine Mhm.
jewe rero ah, sinabaye imyaka cumi n'ine kubera navuye mu burundi ndi muri cinquième primaire Mhm.
nshika muri kenya niga sisiteme y'abakenya ndaheza eh, primaire muri muri eh, eighth grade mu mwaka w'umunani Mhm.
ndawuhejeje canja muri high school ishuri ry'abanyamerika ntangura eh, secondaire ndayiheza rero mu buri- muri 2010 niho nahejeje secondaire nca ntangura universite muri philippine Mm.
ah, mu buganga bw'amenyo rero kuba umuntu w'umumisiyoneri yagiye akorana n'abandi bamisiyoneri n'abandi bamisiyoneri batandukanye baba mu bihugu bitandukanye Eh, ntaguciriyemwo ku Amahuriro.
batabizi abamisiyoneri ushatse kuvuga aba- abavugabutumwa bagendera mu bihugu bitandukanye baba bagiye gu- gutanga ubutumwa bw'imana yego ah, n'abakozi bakora ishengero usanga amashengero aba abashira abaha akazi mu bihugu bitandukanye atavamo Mm. ni ukuvuga ko we n'umuryango wawe wagiye uraja mu bihugu bitandukanye mbere y'uko uguma muri kenya hamuhava uraja no muri filipine yego niho bamenye ah, filipine kubera abo bakorana bava bava muri filipine baraturangira Mm. waragize amahirwe rero twumva ko wagize amahirwe menshi cyane kugira ngo ushobore kugendera ibihugu bitandukanye ushobore no kwiga hanze y'igihugu amahirwe benshi badafise ariko eh, bagiye kuharonkera ah, umugisha ko ugiye kugarura ubuhinga n'ubumenyi waronse muri ivyo bihugu none ga cynthia dr cynthia igihugu ca filipine umaze gushikayo wasanze giteye gute wasanze abantu baho bameze gute barakira abanyafurika muri make
ah muri filipine nafunze ari igihugu ciza aba abanyagihugu baho ah, barakira aba- abaekanje baratwakira neza vraiment ngaha cabaye igi- igihugu ciza kandi bafite sisiteme yo- yo kwigisha nziza narahakunze cane mm.
bon eh, ubuvuzi bw'amenyo Ngo- wabwize ah, imyaka aba- ingahe
sa- ubuvuzi bw'amenyo waciye ubwigiraho imyaka ingahe
ubuzima bw'amenyo ah, na- nabwize imyaka itandatu n'igice Mhm.
Eh, ariko eh, uh, ni- ahubwo ni ni amashuri bafite amashuri menshi yigisha ubuvuzi bw'amenyo kandi nabo- nabona ko at- ataba nari namaze kumenya yuko atabaganga benshi b'amenyo bahari mu burundi kandi rero na mentalite nari namaze ku- kugira yo kuba umumisiyoneri nashaka kuba umumisiyoneri w'umuganga w'amenyo Mm.
eh, mu- mu mu- mu- mu bihe byiza ntegeje Mhm.
Eh.
ni ukuvuga wagiyeyo ufise uko kwiyumvira yuko ico kintu ugiye kwiga ari ikintu kizofasha mu gihugu c'amavuko
yego
urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme rero tumaze iminsi rero twihweza cyane ah, urwaruka rw'abarundi basubira mu gihugu cy'amavuko guterera uno munsi twatumiye umwe muri bo ni dr cynthia nduwayo umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'umunani aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya philippine akaba yiteguriye gusubira mu gihugu cy'uburundi guterera ku murongo wa telefone turafise abanywanyi b'ijwi rya amerika bifuza kumubaza ibibazo no guterera ivyiyumviro Eh, tuhere kuri jonas uraho neza jonas
Eh, amahoro cyane mahoro mahoro duhamagaye uri hehe
ndi Malawi malawi duga ku ijambo eh, eh, hanyuma Mhm.
nagomba gusa kare sina- sinari ku murongo neza gusa sinzi ko mwasubiramo nku- nkumva Eh, reka ego eh, jonas reka kumbure tubandanye kiyago hama u- u- wumvirize ikiganiro turi kumwe na dr singe nduwayo umurundikazi eh, yiga muri yahejeje amashuri ya kaminuza mu buvuzi bw'amenyo muri philippine atubwira ibindi ku bijanye n'uwo ari we n'ubwo bu- n'ubwo bumenyi yaronse hanyuma kumbure turakugarura niba ufise ikibazo canke iciyumviro ego reka tubandanye rero na dr cynthia nduwayo turi kumwe ahari mu gihugu ca philippine Uh, dr cynthia none muri philippine kwiga kuvura amenyo uh, birazimbye ku, ku bariko barakumva kumbure baba bafise uburyo kandi bipfuza kwiga uwo mwuga uh, twovuga ko bifata uburyo bungana gute
murakoze cyane eh, ah, ku- ku- kwiga ah, ubuvuzi bw'amenyo bw'ame- ah, medicine navuga yuko kenshi hose usanga atari atari ikigwa ah, kitazimbye kitazi- atari ikigwa kitazimbye donc bi- bisaba uburyo bwinshi cyane cyane ubuvuzi bw'amenyo kuko biga ukoresha ama instruments ivyuma Ah, ish- ibyuma ibyuma ura- baraba- urinda kubyigurira wenyine ugasanga ah, minervare n'ibyikoresheje bitwara amafaranga ah, uburyo bwinshi bisaba uburyo bwinshi Ah, rero umuntu ashatse kuza kwiga ino yotegekanya ah, kuba afite uburyo bukwiriye Mhm.
ariko nyine u- u- urimenya uraraba imbere y'uko uza uramaza kuraba eh, pwi Mhm.
minerval ukuntu bingana hama nawe ukadesida kuza Mm.
rero Nishimiye.
sinshobora kumenya byinshi byi- kubera i- i- ishengero ryaramfasha rigafasha n'ababyeyi Ah, ariko naho byamfashe narabona ko ah, na- n'andi mafaranga narinda kuyarondera Ukongerako?
kugira ngo ngo- Mm.
ngo ndonke ibyo ibikenewe byose kwiga rero haba hakenewe uburyo bwinshi Mm.
Mm.
ego hama rero ku bijyanye n'ubwo buvuzi nyine ugiye kugarura mu gihugu cy'u Burundi bukenewe cyane rwose ubuvuzi bw'amenyo muri rusange ku batategera neza cyane ingene bigenda ah, n- kuvura amenyo bi- bi- bifise i- ibice bimeze gute ni uguhongora amenyo gusa ni u- ni ukuyabungabunga utubwira muri make i- ibijyanye no kuvura amenyo ingene biba bimeze
Ama- kuvura amenyo ah, bafite bafite abadantiste umuntu wese atwu- atwumva avuga ngo ngo umudantiste yiyumvira gusa guhongora amenyo ariko sizo byonyine dukora Ah, guhongora burya ubu ah, ubu igisata cyo kuvura amenyo cyarateye imbere cyane dukora guhongora iryinyo bi- ni procedure ya nyuma dukora iyo tubona ko iryinyo tuta- tudashobora kurisova cyangwa kurivura ngo ngo ngo ngo ryongere rimere neza Mm.
rero ibyo guhongora kera aba- abaganga kera barahongora kubera uburyo butari bwa- batari ba- ba- bwamenye bamenye bamenye neza ku kuntu bakira ba- bavura Mm.
Ubu ubuhinga twashyizeho- ubuhinga ntibwari bwinshi cyane
Eh, ubu ubunye hariho ah, ibisata nka birenga nka bi- birenga bine cyo ku- tuvura icya mbere biratanguriye ku- kuri nze nivo simple abantu bose bamenyere bimwe byo guhoma iryinyo Mhm.
iyo uje kwivuza tukabona ko iryinyo ryawe infection ikiri ntora dusha- dushobora kurivura turarihoma neza aho infection iri hejuru itarinjira hagati cyane mu ryinyo itarashika indani cyane aho turariguhomera ah, dukoresheje amamajyangere yacu nyine artificiel ariko nyine yavu- avura iryinyo tukariguhomera iyo iyo procedure cyitwa restorative dentistry Mhm.
aho iya ama yindi procedure dukora eh, turavura ikinyigishi hari igihe usanga umuntu arwaye indwara y'inyigishi bamwe usanga bitosa ugasanga ah, bavuye amaraso ah, i- aho icyo gisata cyitwa eh, periodonta- eh, periodontal treatment aho umwe tura- turakuvura ikinyigishi tuka- tukagufasha kugira izo ngorane zo kwigorosa cyangwa kunuka mu kanwa tukabigufashamo icyo ni ikindi gisata cya kabiri hakaba hariyo n'ikindi gisata cya gatatu batwita porostodontikisi aho ahanini ho tw- ah, tugukorera amenyo aritifisiyeri turagenda tukayafabika mu marizine hama abatekinisiye bakayakora tukayagutera mu kanwa aho ni ukuvuga bamwe usanga tuvuge nk'aba- nk'aba- nk'abantu bashaje badakikisha amenyo mu kanwa turayabakorera eh, turayabakorera amenyo artificate tukayabaha eh, ni cyangwa ukuvuga bamwe iyo iyo bakanga- uvuze bamwe artificielle bazi- eh, ku batabyumva cyane artificielle ni ukuvuga twavuga duti i- i- nk'uko babivuze iryinyo ryahinguwe mu ihinguriro rikazanwa baka- rigasa n'iryinyo ryawe bakarishyiramo
yego Mm.
yego ma- eh, aba- aho mu- hari igihe usanga biterwa ahantu abantu usanga bara- baratakaje amenyo yabo akiri mate ah, ah, batoya cyangwa baragize impanuka baka- amenyo yabo baka- Agahongoka.
akaba- bakayahongo- agahongoka Mm.
rero aha hakaba hariho n'ikindi gisata cyitwa orthodontic Mhm.
aho nye mu gisata tu- tuvura amenyo um, kujya kuntu hari igihe usanga abantu bafise impatane ugasanga amenyo nta- nta- ntameze neza ntapanze neza mu kanwa Mm.
icyo kindi gisata rero ni cya orutoni bamwe dushyiramo ibintu byitwa braces tukagushyiramo amenyo yawe tukaya- tukayatondeka neza hama akaba presentable Mm. Brain dentist eh, eh, braces ni ukuvuga bya byuma duhora tubona abantu bafise mu kanwa byo kwegeranya amenyo neza neza yego nibyo byamaze hakaba n'indi rero ah, yitwa endodontics aho umwe iyo iryinyo iryinyo ryawe ryaba- ryagize infection ku buryo ah, bishikira imizi cyangwa kuvuga imitsi y'iryinyo kuko iryinyo hariyo pati usanga iri konekite n'imitsi oru veins Mhm.
rero iyo infection yamaze gushika iyo iyo indwara y'iryinyo ryamaze gushika mu indani Mhm.
aho ni hamwe uba ufite option zibiri turashobora kubihongora cyangwa tuka- ufite uburyo tukagukorera ikintu ibintu byitwa root canal aho rero endodontics ni root canal tugukorera aha ni ukuvuga ko dukuramo ya mitsi yaba yaba yenfekite tugaca dusubizamo i- i- imiti imiti yacu ituma i- iryinyo rito tutarihongora kuko eh, guhongora iryinyo burya ni byiza kugumana iryinyo ryawe natuye turagerageza uko bwose bukene eh, du- bukenewe kugira iryinyo ryawe turigumize mu kanwa rero endodontics ni procedure eh, rero du- dukoresha kugira iryinyo ryawe ntiturihongore Mm. rumvikana cyane urakoze cyane rwose kuri izo nsiguro Ah, tura- turumvise ko kuvura amenyo ari ibintu bitoroshe na gatonya harimo ubuhinga bwinshi cyane busaba ibyuma byinshi Eh, ariko nk'uko bivuze ah, i- mugerageza kudahongora iryinyo ariko kurifasha gushika n'aho ah, mushobora ku- haba ari kurihoma haba ari eh, kugerageza kuripanga neza ariko ah, guhongora si cyo cyonyine abaganga b'amenyo bakora urakoze cyane rwose Eh, reka rero ku murongo wa telefone ndabwiye ko hariho abandi banywanyi bifuza kubabaza ibibazo n'ibyumviro turi kumwe na innocent urakoze kwihangana innocent aduga ku ijambo
Alo, Oui, di- innocent uratwumva
eh, ndabumva mahoro neza
amahoro Eh, ikibazo cyangwa icyiyumviro
iyumviro Mm,
uko nyine yinyo iyo ryagize iyo ryagufashe riri kujya ubona ubenga umuti waryo ni ukurikurayo mm. muganga arasiguye ko hariho ubundi buryo bwinshi cyane budasaba kurikurayo
Eh, ariko kenshi ubwo buryo bundi buba buhari iyo ukenye urumva ubwo buryo ntubunabushyikira y'aho babugukorera Mm. Eh, kumbure dogiteri arashobora kutubwira niba gukuramo ubu- iryinyo no kuri- no kurikora ah, byoba bis- bingana uburyo dogiteri mu- mu byo wabonye uburyo bwo gukuramo iryinyo nubwo benshi aba ari cyo baca basaba cyangwa baca babwirwa gukora u- uburyo bwo kurihoma byoba bingana no kurikuramo
uburyo bwo kurihoma nibwo bwo- bwoba butwara ubwo bwaba buzinze reka twumve umuganga icyo yohanura
mu bihugu mu burundi burya nta buryo bwinshi buba dufise kandi birumvikana iyo umuganga akubwiye ati turarihongora kubera ari igihe umuntu adashobora kwihanganira iryo ryinyo kandi buryo umuntu aba afite umuganga akiri gukura mu birumvikana iyo abaganga bafashe iyo desije rero ubwo buryo bundi dufite bwo guhoma amenyo burazimvye cyane kandi biragora biragora gutanga iyo serivisi nawe uri umuganga udafite uburyo bwo kubizana aho uri ufashe ufashe umuntu rero iyo niyo ngorane usanga abaganga benshi mu burundi bafite nta buryo kandi n'abanyagihugu nabo nta buryo baba bafite kugira baronke iyo porosidiyo za orudodogisi za indodogisi kugira ngo twahomere amenyo ugasanga ya nyuma niyo niyo guhongara amenyo izi ni zimwe mu ngorane abaganga abaganga bahura nazo mu burundi
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa jean marie amahoro neza jean marie
mahoro uraho urakomeye
urakomeye namwe yego turashima ikibazo cyangwa icyiyumviro kuri dr cynthia mu bufilipine
usanzwe ibintu bijyanye n'amenyo iyo numva umenga umuti waryo mu kurifurasa uko biri bari biri kose kandi birononekana izo zo kurihoma numva umenya kabisa ntizokora sinzi ko kuko nta ndabona abantu baza mvuga mbona ngo yo nk'akarorero
yego uti kuri homa uti ubuhinga bwo kuri homa wumva kuri wewe atari ikintu gishoboka
numva umenya ntibishobora kuko hari igihe benshi bakubwira ngo shyiramo esanse cyane bakakubwira ngo zino tuba tuntu nk'ibinini ariko hazi umwana cyetse kujya none wumvaho hamwe barihoma izuba rihomeshe ntibisubira bigahera hama rigasubika kurya
reka muganga tubwire yari ukurikurayo
murakoze cyane jean marie murakoze cyane dr cynthia ku bijyanye nk'uko wabivuze ubuhinga ntiba ari bwinshi cyane mu gihugu hariho abantu nk'uko wumvise jean marie adatahura ukuntu umuntu ushobora gupfa guhoma iryinyo hama ububabare cyangwa ukaba umuvuye usigura neza kumbure ubwo buhinga bwo guhoma amenyo ingene buba bwifashe ni ibintu abantu bakunze cyane nk'iyo rihongotse nk'iyo rimenetse cyangwa nk'iyo rigwaye rikabora dusigurire muri make ubwo buhinga bwo guhoma iryinyo
hari ingorane hari nibaza abantu benshi abantu benshi baragira negligence yo kujya kuraba abaganga b'abadantisite yo kujya kwipimisha kuraba iryinyo iyo umuntu yamaze kumva ububabare iryinyo rimubabaza ni kuvuga siteji ya nyuma ku rugero rwa nyuma rwo kurivura kenshi rero iyo bababara cyane bashyitse ushobora gusanga iryo ryinyo tutanashobora no kurigirira edodoti tukarikuramo ariko hari igihe iyo baje imbere tukabona ingorane itaragira itarashyika kure turashobora kubibukorera bikazongera akambara niba imyaka cumi cumi n'itanu mirongo ibiri rero hariyo abantu usanga bafite n'uburyo bwo kujya ku mudantisite kwipimisha ariko ntabyo bakora ubu rero kuri abo bantu usanga bafite uburyo kugenda kwipimisha neza kugira dento cekapu rimwe nko mu mwaka cyangwa kabiri ku mwaka umuganga akakurabira ahari iyo nsipfu tukayitora hakiri kare tukagukomera iryinyo ariko guhoma birafasha cyane iyo cyane cyane turibonye tubonye infection itarashika kure
rero nk'uko mubyumvise muganga arahanuye yuko umuntu yosuzuma amenyo yiwe niba niba ni rimwe cyangwa kabiri mu mwaka ukajya kwa muganga muganga akakurabira neza niba amenyo yawe hari ikibazo kugira ngo gitogwe vuba ntihazokenerwe kurinda gukuramo amenyo yawe kuko bashobora kuyakiza mbere na mbere urakoze cyane muganga radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tugarutse rero muganga twumbure turaza kuvuga byinshi tubandanye tuvuga byinshi ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo byinshi kuri ibyo kuko ndumva ko ari ibintu bihambaye cyane ariko tugaruke ku mpamvu kumbure twana batumiye muri kino kiganiro ni uko mugiye gusubira mu gihugu cy'amavuko icyagutumye we wiyumvira uti jewe ndatashe mu burundi ni igiki neza na neza kuko abantu bari mu mahanga cyane cyane abajene baba bafise ubuzima imbere yabo bavuga bati nzokorera amafaranga menshi ndafise diporome yanjye ngira ntangure ubuzima nkore ntere imbere kuko bavuga bati najya mu burundi kumbure sinzokorera amafaranga nk'ayo nkorera hanze ni igiki cyagutumye wowe uvuga uti jewe ndahagurutse vuba mu mezi ari imbere ngira ntahe mu burundi
kuva kera nk'uko nanayavuze bwa mbere nafite mentalite nafite ubugombe ubugombe bwo gufasha abantu no kuba umujeneri w'umuganga afasha kominote kwe rero nanjye ndabishaka mu mutwe ati naho naba ndi mu mahanga mu maherezo nzoja nzoja ahantu muri afurika cyane cyane ufashe abantu badafite uburyo kuko mba nzi yuko hari abantu benshi bataba bafite uburyo kandi ndabibona muri afurika rero ikintu cya mbere nuvuga ko cyatumye nta nuko nshaka gushyika kuri iyo ngingo yanjye mbona yuko gufasha cyangwa kugira kugira puruwanse ni byiza cyangwa kugira gufasha igihugu navukiyemo cyangwa ikofi navukiyemo gutera imbere kwiteza imbere mu bumenyi na ronsi byaba byiza gusumba gusimba kandi umutima wanjye urabishaka ubwa kabiri naho natekereje gutaha mu burundi kubera buryo iyo uri mu mahanga ukorera amahanga bumva hari ikintu kibuze urakora bakaguha amatagisi ukora ikindi gihugu utera ikindi bihugu imbere haba iwanyu ukumva ngo hari ikintu kibuze rero gutaha nari naronse opotunite zibiri muri afurika mu rwanda no muri malawi bari bahamagaye kujya gukora gukorerayo kuvura n'ibintu rero icyatumye nashaka kujya mu burundi naragiye muri uwo mwaka kugira ndabe ko hari uburyo imbere y'uko njya gukorera ibindi bihugu byo muri afurika imbere y'uko mfata izo zindi opotunite zari zacu imbere yanjye nashaka kuraba ko mu burundi hoba hari uburyo nogenda guterera kandi ikindi kintu cya mbere nashaka ntashaka ni gutaha mu burundi kujya guhongora guhongora amenyo gusa kuko ari myinshi iyo byonyine nigiye nshaka kugira ntahe nzi ko hoba hari ibitaro cyangwa ikinike nokoreramo kandi ifite ibyuma byotuma mbamo ifetivu cyangwa nkora ibyo byose biri igihe za oto za egizotike rero ntatashe mu burundi ndaraba kugira hameze amakirinike ubwo narabonye iterambere ryarahageze kandi arishimira n'imana mbona imbere y'uko noja nzamara mu rwanda gukorerayo nabanza nkatangurira mugira iwacu niwo hambere niwo umutima wanjye kandi numva ko ariho ariho bankeneye cyane kumva ko mu bundi bwose abatangasize kuya nk'abatanu turi bakeya cyane rero nshaka gutaha mu burundi
murakoze cyane tumva ko nk'uko twabivuze amahirwe ni menshi cyane uba ufise amahirwe yo kujya mu bindi bihugu kumbure no gukorera andi mafaranga menshi ariko urukundo rw'igihugu cakwibarutse nicyo ahanini kiriko kiragutuma ugaruka ushaka kugaruka kugira ngo uterere kuko nk'uko bivuze abaganga batanu mu gihugu cyose bigiye ubwo buvuzi kandi banonosoye ubuhinga ni bake cyane ku murongo wa telefone hari abandi banywanyi b'ijwi rya amerika bifuza kuganira nawe reka twakire leonidas amahoro neza
amahoro neza ni mpore uraho urakomeye
yego ndaho nishimiye cyane umutumire mu munda mukirize cyane yego arakumva
sentia
yego
amahoro neza amahoro amahoro
ni leonidas w'imana mbaye muyinga mu burundi
yego
ego hama haraciye igihe gitoya bon bon icya mbere naryohewe cyane kubona muri muri ngaho muri ko muradushyikiriza ibijyanye n'indwara y'amenyo mu kanwa hanyuma naje niyo fidiyere nize kuri univerisite ngaha mu burundi hariho filiere nshasha ya odontostomatology iheruka kuhaza naragiriwe amahirwe yo kuyiga yego mw'iyi minsi haraciye amezi makeya duhejeje kandi bamwe bamwe hari aho tubona nyine yuko biba bikenewe yuko bashobora gukenera abaganga b'amenyo ikiza rero nariko ndumva numvise ngo ugomba kuza mu burundi kandi turabyakiranye igishika cyinshi cyane rwose rero sinzi igihe muzozira sinzi ko bisaba ko nkeka umuntu yoca inibogisi tukavugana cyangwa se kuko numva nuba umwe mu bifuza cyane kubonana na mwebwe kugira ngo tuganire kumbure twungurane ibitekerezo kuko kuronka umuntu nka mwebwe nibaze yuko ni ikintu cyiza cyane cy'ingirakamaro
birumvikana cyane leonidas kumbure turaza kubaza umutumire hama ashobore kudufasha kubahuza ni urakoze cyane rwose leonidas yego murakoze cyane kandi umurongo
numva telefone icika gato ariko leonidas mu ntara ya muyinga mu burundi arabiteze cyane rwose kugira ngo mugaruke mu burundi mushobore gufasha kumbure leonidas nabwiye ko yavuye ku murongo ariko nari nifuje kumubaza akabazo gato ku bijyanye n'ibyo ariko ariga muri iki gihe ubumenyi ariko arungura mbanyi zihari mu bariko baragerageza kwiga ubwo buvuzi bw'amenyo mu gihugu cy'u Burundi ariko aho uherukirayo dogiteri waravuze ko waragenze hirya no hino kumbura tubwira ryari wagiyeyo na bimwe mu byo wabonye biriko birabura muri ubwo buhinga muri ubwo buvuzi cyangwa ibiriko biraboneka muri iki gihe kubipfuza kwiga uwo mwuga
yego mperukayo muri uyu mwaka muri mu mwaka w'indwi muri juri naragiye narabonye hariyo kirinike nshasha ubugurisha gucumbura ariko sinashingiye sinashoboye kuyirangura ibyuma ariko nabonye bafite ibyuma moderne kandi dukoresha ino ni byiza aho ninjiye kandi navuganye n'umudogiteri wawe yari hobitari kira aho narinjiye ndabona na mudamu ufite waho aranyereka ibyo bafise bafite ibyuma byiza byuma kandi
byaraguteye intege byaraguteye intege
byaravuga cyane gucaguta gukoranaho kuko nabonye ko nshobora kuhakorera iyo byose n'ibyo atari guhungura amenyo gusa we cyangwa ko bakaguzanye n'abantu bamenyereye ko nshobora kugenda nkafasha ariko ingorane ingorane nabonye bafise cyane kandi n'ingorane uwo muganga yambwiye ni uko ari bake bakora cyane kandi bakora ari babiri gusa ugasanga nabo nyine nta n'umwanya waba bafite ugasanga abantu bararindiye amezi atatu kugira ngo babonane n'umudamu ufite amezi atatu ni menshi urwaye iryinyo bakakurindiza twamara cyangwa amezi atatu amezi ane urindiriye kuvurwa n'umwubatsi turacunda hari gaze cyane arambwira ati arambwira ati ahubwo yashaka ko ngumaho ntanze gukorana nawe arambwira ati afite specialité ya prostodontique akaba afite bakaba afite n'ibibazo umudamu ufite atletes akwiye kubaga donc chirurgie dentaire hama bakaba bifuza cyane orthodontics bamwe bamwe bagorora bashyiramo bashyiramo nka braces mu kanwa ni ukuvuga ubuhinga bifuza cyane cyane muri iki gihe ni ubuhinga bwo kwegeranya amenyo no kuyapanga neza bumwe wari watubwiye
ibyo rero namubwira ati sinzi ko nashobora kuhaguma ariko nshobora kumwita fisiyo specialite kubera iyo nshaka nanjye nkunda rero gutaka mu burundi nzotaha mwakuza iyo sosiyete ndayifite ku mbura nzoterera muri ibyo bitaro tugakorana nabo turabifasha abenegihugu n'abacu kugira tubavure neza uvuze
ingorane nkuru ni abaganga ntidukwiriye kandi abarwayi ni benshi abaganga ni bake cyane abarwayi ni benshi cyane none uvuze uti uzosubirayo mu mwaka uza ni nka rya rebo kwitega yuko uwundi muganga agiye kwiyongera ko ni mu kuhe kwezi k'umwaka uza wifuza kuzoba wasubiriye mu burundi
mu kwezi kwa gatatu nzaba ndi mu burundi
ukazo mu kwezi kwa gatatu uburundi bwitege ko buzoba bwungutse uwundi muganga w'amenyo uzokora rero nk'uko bivuze ku bitaro kira biri bujumbura mu burundi
yego nibyo niteze atakintu gihindutse nibyo niho niteze gukorera kandi biramutse bihindutse nawo abahurira ku marezo cyo bazomenya aho nkorera nzorondera ukuntu mba disponibule abantu bakazunguraho nzobandi bose
murakoze cyane reka twakira undi munywanyi ku murongo david david uraho neza david amahoro neza uri ku murongo wa telefone kumwe na dr cynthia urafise ikibazo cyangwa icyiyumviro
ndafite ikibazo n'igitekerezo bwa mbere nabanza mushimire kuri uwo mutima afite wo kujya gufasha igihugu cye cy'i burundi kuko akenshi usanga abantu bamara kwiga cyangwa se bakaminuza ugasanga bigumiye mu bihugu by'ahandi hanze kandi afurika ibakeneye cyane cyane n'ibihugu byabo byo muri kano karere ikindi nagira nagira ngo umubaze iyo umuntu afite amenyo acukunyuka ahagana hejuru cyangwa se akagira ibara ryo kwirabura cyangwa umukara najya mubaze ni uwuhe muti yakoresha ese bigenda gute ikindi iyo umuntu agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa kandi yozamo biba biterwa n'iki ese yakora iki
ibibazo byiza cyane david ni ibyo byonyine
ni ibyo ukenye kwari kumushimira byamushimira kuko ikibazo cy'amenyo ni ikibazo gihangayikishije cyane nko muri bino bihugu byacu biba bikennye usanga umubare munini w'abantu rwose barwaye amenyo ari ari navuga ko ari nk'icyorezo aho ari cy'ubundi bwoko cyaje gusa ni byiza ko ibihugu byacu biri kugenda bibona abaganga buriya ntabwo nzi wenda ngo imibare mu gihugu cyacu cy'u rwanda ihagaze gute ariko igihugu cyacu cy'u rwanda cyashyizemo imbaraga mu buvuzi bw'amenyo kuko usanga nibura kuri ku bitaro bya buri karere icyo twita district usanga kuri buri bitaro nibura hari abaganga babiri b'amenyo gusa abaturage ntibarasobanukirwa ngo indwara z'amenyo zivugwa gute zifata gute usanga hari abagikoresha imiti gakondo rimwe na rimwe bakabeshywa ngo ni ifumbi ubundi bakabwirwa ngo ni ibi n'ibi ugasanga nta bumenyi bafite buhagije butuma bamenya indwara z'amenyo ziterwa n'iki zikira gute ese ziravugwa zigakira nagira ngo wenda nzikorera dejwi rya meka ikurikirwa n'abantu b'abayobozi cyangwa se bafite aho bahuriye n'ubuzima mu gihugu cyacu no mu bihugu wenda by'uburundi bagakwiye kwigisha abanyagihugu indwara z'amenyo kuko ni icyorezo ngenda cyita icyorezo kuko aho ngenda mbona abantu benshi barwaye amenyo yaba abakuze yaba abakiri bato yaba abana ni ukuvuga ngo indwara y'amenyo ni indwara idafite uwisigaza inyuma kuko hari n'igihe ujya kubona ukabona n'umwana w'imyaka hagati y'icumi na cumi n'itanu cyangwa n'irindwi ugasanga yashiriye nk'amenyo ukibaza umuntu washiriye amenyo akagira ubwabo umukara afite imyaka icumi cyangwa umunani azajya muri mirongo itatu agifite amenyo
ikibazo gikomeye ibitekerezo byanjye byarebye murakoze cyane urakoze cyane david aho mu rwanda dr cynthia david yego david aravuze ikibazo cyerekeye umuti yokoresha kuri abo bantu avuze ko bashobora kuba bafite amenyo yahinduye ibara haba ari kwirabura cyangwa ukundi hano aravuga n'ikibazo kandi cyerekeye ukunuka mu kanwa naho umuntu aba yagerageje gusukura mu kanwa ariko icyo kibazo kikabandanya
numvise ibibazo yambagije kandi ikindi yashize yavuze ndaza kwigarika ko kandi ndamubwira na plan mfise zo kumenyesha kwigisha abantu ibijyanye n'amenyo icya mbere yabagije ni umuti ukoresha kugira abantu bafite kuvuga amenyo yirabura cyangwa yahinduye yahinduye ibara aho biterwa nka onye bivana n'igihugu burimo nimba kwiborosa byonyine bidashobora kugufasha kugira iryinyo ryawe ryongere risubire gusa neza aho ugaca ku mudantise turafise imiti dukoresha hari igihe n'ibyo bintu uba ubona ku ntute ku menyo dushobora ujye turashobora kubikogerezamo tukabivanamo tukabikura ko turafise amamashini dukoresha tukabiharura tukabikura rero ikintu gihambaye cyane ni kujya ku bitaro ku mudantiste afise ibyuma ibyuma dukoresha guhanagura cyangwa gukuraho ibyo bintu biba byagiyeko turafise turafise ibintu byinshi dukoresha kugira dufashe umuntu iryinyo ryongere gusa neza rero ni ukujya kwa muganga kurondera umuganga kujyako ibya kabiri nabwo yavuze ko ikibazo cya kabiri yavuze ni ikintu cyo kunuka mu kanwa cyo kunuka mu kanwa cyo kunuka mu kanwa naho ni ya treatment dukora ya periodontitis periodontitis ni ukuvuga mwaba urwaye hariho hariho shwa zibiri iyo ufise iyo umuntu anuka mu kanwa ategeza kuba bitegeza kuba bitera biterwa n'indwara yoba arwaye yo mu nda bigatuma anuka mu kanwa cyane iyindi mvu yotuma anuka mu kanwa ikaba iva mu menyo rero ngaho iyo iyo turazi ibyo ku mudantisi tugakora mu kanwa tukabona amenyo ameze neza ufite ikinyinshi kimeze neza tukabona bimeze neza ukabandanya inuka mu kanwa turakubwira uce umuganga kugira bakurabire yuko hoba yoba ari iyindi ndwara wowe ufite yo mu nda ituma unuka mu kanwa ariko wamaze wamaze gushika ku badantisi ikintu cya mbere tukugirira turaraba mu kanwa tugakurabira ikinyigishi amenyo yose tukakurabira tukakogeza nko mu kanwa tukagusuhuveya nk'amezi nk'atanu twibandanyije aho rero n'icyo tukubwira tubona yuko ingorane yoba atari atari yo menyo ariko yoba ari iyindi ngorane wowe ufite interne iva mu mubiri hari igihe dukora ubwo buvuzi tukabikorana hamwe n'abandi baganga mwumva ukaza nka kogereza nkakurabira mu kanwa amenta ukaba urikora dukorana n'undi muganga internal medicine umuganga wa w'amagara asanzwe w'amagara tukaba turiko turakorana kugira tukuvure neza rero iyo ngorane yo kumukamukana bivana n'ukuntu n'ibyo n'ingorane tuba twabonye mu kanwa rero hama icya gatatu yavuze ni uko abantu benshi usanga barwaye bafite ingorane yo mu kanwa y'amenyo ariko batazi ukuntu bifata n'ukuntu ukuntu bashobora kwifata amenyo gufata amenyo yabo neza kugira ngo indwara yabo ikire nicyo kintu cya mbere nashaka gushika ko mu burundi n'aho nzoba aho nzoba ntashe kugira icyo bita dental mission ikintu cya mbere bashaka gushaka ni ukurondera uburyo bwo kuvura abanyagihugu bo hasi kuganiriza amadental mission aho abantu bavura ku bucana no kwigisha abanyagihugu imigenzo myiza yo gufata neza amenyo yabo icyo bita icyo bita dental health awareness kuko benshi ni kutamenya ukuntu bivura cyangwa kwivuza neza kugira kugira amenyo yabo ntibagore amenyo kugira babungabunga amenyo
byose birakenewe oruganizasiyo dushobora gukora mu makominoti yo kwigisha abantu ibihugu bo hasi bakwiye gufata bivuza neza mu kanwa
urakoze cyane nk'uko bivuze abanyagihugu mu gihugu hagati nabo nyine kumbure bashobora kuba bari baribaza bati none ubwo buhinga tuzoburunga hagati mu gihugu ni byiza ko ufise uwo mugambi wo kuzogerageza kuja kubonana n'abanyagihugu bato bato mukagira ayo mamisiyo ibyo bikorwa byo kubagenda ko babungabunga amagara y'amenyo yabo ndabwiye ku murongo wa telefone ko leonidas mu ntara ya muyinga yagarutse ku murongo kumbure twamubaza akabazo kerekeye leonidas wari wavuze ko uri kuriga ubwo buhinga muri iki gihe ibyo ubona biri ko birabura mu byo uri kuriga ni nk'ibihe hoba ari mu byuma mukenera mu buhinga uri kuriga bwo kuvura amenyo intambanyi cyangwa inzitizi uri kurabona ni intambamyi intambamyi ya mbere ibijyanye n'ibyuma cyangwa se ibikoresho dukoresha mu guhoma amenyo mu kuvura biragorana kuboneka hanyuma iyindi ntambamyi nayo ni uko gusa na popirasiyo na popirasiyo ntibaramenya cyane icyiza cyo kuvura amenyo kuko abatari bake baracyafise mentalite z'uko iryinyo rigwaye umuti waryo ngo ni ukurikura ariko turagerageza buke buke ko dushoboye rufite yuko tuba turi ko turavura hari igihe nk'ubu ushobora kuvura umuntu ukamuha serivisi imeze neza hanyuma agakira agaca agufasha kujya kubwira abandi akababwira ati iryinyo nyabura riravugwa gutyo uyu munsi nimba wahora wakira nk'abantu babiri ejo hakiyongera ko uwundi gutyo gutyo inforomasiyo zikagenda ziraba difize buke buke ariko biracyatugoye cyane kubera ko baracafise mentalite na cyane cyane abantu bameze nk'abo mu mitumba kuko mu bisagara hamwe hamwe bariko barabyijukira bariko baratahura ineza yo kuvurisha amenyo ariko ikindi kintu kitugora n'ibintu bijyanye n'ukuntu ibikoresho dushobora kubironka twisanzuye mu buryo nyine bwugurutse
ni ukuvuga ko ikibazo nk'uko muganga yari akivuze cyo kumenyekanisha akamaro ko kubungabunga amenyo nacyo nyine kiracara intambanyi mu banyagihugu
ego ego cyane kuko uramubwira ati iryo ryinyo ryawe umuntu yorivura mugabo kubera ko aba azi ati naraye nicaye cyangwa se nyoye amazi biragenda gutya acavuga ati wapi kubera ayo materetima dodontike ama detartaraje nk'uko kuntu nk'uwo munyarwanda yaraheze guhamagara avuga ati arafite ikibazo cyo kunuka mu kanwa ibintu bene ibyo kuramwogereza rero hari igihe ashobora kuba avuga ati reka mfe kugira ndabe yuko kumbure bizohera mugabo ntaba ari sire eserite yuko ibyo umugiriye ari byiza aza kuba sire eserite amaze kubona rezilita yumvise bigabanutse gutyo rero tubasaba yuko baza baragenda badufasha gutanga ayo maforomasiyo hirya no hino buke buke rero ugasanga ayo foromasiyo zirabaye difize
hama indi ntererano yawe ya nyuma mbere y'uko tukurekura ku murongo wa telefone ubwo bumenyi uri kuriga muganga yasiguye ibisata nka bine by'ukuntu umuntu ashobora kuvura amenyo mwoba muri ko muraburonswa aho uri kuriga cyangwa ntiburashikira igihugu aho hariho ibyo bisata bine byose haba gupanga amenyo neza kuraba ibijyanye no kunuka kuraba ibijyanye no kuyahoma uri kurabyiga naho nyine uri kuraronka ayo mahirwe yo kubyiga cyangwa ntibirashika
ibitaro bike twarabiciyemo ibitaro bike twarabyize nubwo twameze nk'ababica ko gutyo turengana ariko gusa abarwayi turabavura nta kibazo ibyo gupanga amenyo n'ibyo mbona umenga biracameze nk'ibitugoye kuko amapareye orutodonsike nibaza ko arizo yavuze ziratugora kuronka kandi suivi nayo uca usanga igorana cyane ariko ibisigaye byose nta ngorane retetima andodonsike rezoputirasiyo arizo plombaje redetartaraje ibintu bene ibyo turabikora cyane nta ngorane zabyo ahubwo gusa ikibazo tugira ni ukuntu dushobora kuronka le materiel ele materiyo ziri adapte cyane hirya no hino kuko biracatugoye urabona ibintu bishasha mu gihugu biragorana kuntu biboneka nyine
urakoze cyane rwose leonidas ku ntererano yawe
murakoze ariko tukiri kumwe kandi hariho ikibazo nari nabajije sinzi mwompa uwo mutumire yego muri kumwe ku murongo
yego ndabumva sentia sentia
yego
mwavuze yuko mu minsi muzohava muza mu burundi rero jewe ku ruhara rw'iwanje nari nifuza yuko noba umwe mu bifuza ko mubonana kugira ngo kumbure mwungurane ibitekerezo muganire byiramvuye sinzi ukuntu dushobora kubonana
yego nanayibicishijemo nzoba ndi mu burundi kwa gatatu ubwo kandi urashobora kuntora kuri facebook mba muyikoresha cynthia ndowayo yego urashobora kundonkaho
Cynthia Nduwayo.
muraza kumbona rero mwanuze rero eh, ubwo tu- tu- niho ndi tuzoraba ukuntu tubona niho ndi na ndi kuri facebook hariho profile mbona y'umuntu yambaye itaburiya ya ya ya, ya blanche Mm, yego rero
ni wewe mm.
yego
ngaho rero Reka leonidas ndagusigira- reka umwandikire ndagusigira ubutumwa hanyuma reka ndagusigira ubutumwa hanyuma uraza yego kunyishyura.
leonidas rego nibyo nk'uko akubwiye reka ntiturandire cyane ku murongo umwandikire kuri facebook Murakoze hama cyane.
yego murakoze urakoze cyane rwose Yego.
Eh, muganga Yego.
cynthia ah, kumbure ugira icyo ushikirije ku byo ah, eh, leonidas yashikirije ku biriko bira- bira- intambanyi zihari cyangwa inyigisho ziriko ziratangwa mu gihugu ah, muri make ku byavuze
ibyo bivuze byose ka- ndagutahura kandi ni- ni ni ingorane eh, bambwiye kare nanjye niboneye eh, abag- abaganga ni bake abarwayi ni benshi kandi nk'uko yavuze mu gihugu hagati abantu benshi baracyafise mentalite eh, ya kera ko iryinyo urigwaye ariko kurikuramo ariko ntibashaka kumenyesha abantu bose ko eh, turafite ubuhinga bwinshi eh, bwo kuvura amenyo iryinyo ryawe muturinda kurikuramo turashobora kugufasha kugira amenyo yawe ame- amere neza hama ah, kumbure mu minsi iza tuzo- tuzoraba ukuntu mu bice byose biri mu burundi cyane cyane dushobora kwi- kwigisha ah, kwigisha abantu ukuntu babungabunga amenyo yabo ah, bakayafata neza ubwo ni ni ibintu tuzokorana n'abantu benshi n'abaganga kugira tu- turabe ukuntu twofasha ah, abene wacu kugira ngo ah, amenyo ab- uburwayi bw'amenyo bugabanuke Mm. urakoze cyane reka twakire uwitwa adela ku murongo wa telefone adela amahoro neza
mwiriwe namwe amahoro
ni amahoro Eh, na- na- nashaka halo yego turakumva adela duga ku ijambo
Eh, nashaka nashaka ku- kumushimira kwanza Cynthia Nduwayo kuba yara yara yaragize ah, intego ako kanya ko kuba yarahisemo icyo gisata cy'ubuzima Mhm.
kabone n'ubwo nje ndi kubavugisha ndi hano mu mujyi wa Goma mu- mu mujyi wa Goma Mhm.
Eh, ntabwo muri make nze nzi uburyo igisata cy'ubuzima mu burundi gikora ariko n'iwacu kiracyari inyuma cyane
Mm.
halo yego turakumva Hano.
kiracyari eh, kiracyari inyuma cyane ntabwo na- ntabwo gifite gifite iterambere nk'iryo ahandi bihugu byo muri east africa ri- rigezemo Mm. urakoze cyane Ah, adela mbese muri make na- nashaka kumutera akamu akomereza aho Mhm. Mhm. urakoze cyane Eh, rwose nashaka nasha- nasha- nashaka no no no kuba nabasaba yuko natwe mwagerageza mu mukanagura umurongo neza hano mu mushaguma ntabwo dufata ijwi rya amerika mu kinyarwanda ntabwo tukirifata Mm, muri ako karere ka goma
Eh, muri aka- eh, muri aka karere ka Goma, ni repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego yego urakoze cyane adela akamu kawe turakumvise murakoze yego urakoze cyane tuko turajya ku musozo w'ikiganiro usigaye iminota mike none dr cynthia aho waravuze ko waragendeye mu burundi hari abantu bashobora kuba bavuga ati kumbure abaganga mu burundi babona ari benshi cyane bavura amenyo niko bimeze neza na neza uwabonye cyangwa wumvise ibitigiri bingana gute ku baminuje ubuhinga bwo kuvura amenyo kuko nk'uko bizwi benshi barakura amenyo none abaganga baba bitwa yuko bigiye ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu ibyo bitigiri bingana gute kuri kwa muganga ku bitaro byakira bababwiye yuko bo bangana gute kugira ngo bashobore gufasha abanyagihugu
ku bitaro byakira abo nabonye nabonye abaganga babiri bonyine bahakorera kandi niho bonyine nabonye igihe mperukira mu burundi ariko narabonye hariho n'iyindi pinike itegereza kuba ifite n'uwundi muganga minuje ibijyanye no kuvura no kuvura amenyo yego ariko ni ukuvuga ko abandi baganga rero hariho abandi ariko ntabwo nzi ntabwo nzi neza ariko bonzi gusa abo nzi neza ni babiri kuko turibuka ko higeze kuba abaganga batari bake bagiye bariyongera muri iyo myaka yahera kumbure ntawe uzi ko niba baravuye mu gihugu canke bataminuje ibijyanye neza na neza kuvura ubwo buhinga bw'amenyo atari guhongora amenyo gusa nk'uko ubivutse kuko muri icyo gisata cyo kuri kaminuza Burundi kumbure barabyiga kumbure ntibashobora kuba bataminuza rero kuri wowe ni bake cyane rwose nk'uko twabyumvise byoba byiza nk'uko bivuze ugiye gusubira mu burundi kugira ngo wongere ugwize icyo gitigiri cy'abaganga bavura amenyo mu gihugu cy'u Burundi hariho rero nk'abanyagihugu hagati mu gihugu baba bakoresha twabona bakoresha kera ibiti byo kwinyuguza amenyo byo byo birafasha bihanura ko babandanya bagerageza nk'uba badafise uburyo babahanura gute
yego yego kera bijya bijya biti bakoresha ataburyo ataburyo bafise nibaza ko ikintu cyose kigufasha kugira uharure iryinyo ukure ko umucafu uba wagiye ko bifasha naho kirya giti gitinjira hagati na hagati mu menyo ngo gikondaguze neza cyane nawe utaba ufite umuti nka korogate ufise ufise akajya kamuroto kaguha fureshi fureshi kandi mu kanwa gatuma umota neza mu kanwa urusha kwiborosa ariko ku muntu muto akajya gati bakoresha babwira abantu bakoresha hari n'abandi bakoresha amakara kugira ngo kugira bivuze natwe bikaba bifite korogate zifite amakara zirimo amakara kwiborosa ni kuvuga yuko bijya bintu bya kera n'ubu bigikora babangora ku bantu babikoresha kandi n'abantu bari kubarondera ibyigwa byo kwiga bashaka kubwira abajene bari kubasha kwiga muri ibi bafite kuraba ko kwiyendereza mu buvuzi bw'amenyo kuko turafite abaganga benshi ya generale benshi ariko n'abaganga abaganga b'amenyo ari bake cyane yego urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro zo kwiyugumura amenyo kubungabunga amenyo kugira ngo abandanye agire amagara meza dr cynthia nduwayo aho muri philippine turagushimiye cyane rwose ko nawafashe kano kanya cyane cyane ko hiyo ari mu ijoro cyane kugira ngo uganire natwe n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika cyane cyane abari mu burundi bipfuza kuzokubona turagushimiye cyane rwose turashimiye n'abanywanyi bacu b'ijwi ry'amerika baterereye babajije ibibazo bashikirije n'ibyiyumviro hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro muri sanga muri studio indwi i washington dc mwari muri kumwe na oriyani tangishaka mu buhinga bw'ibyuma nafashijwe na fasila gebiyehu ndabashimiye mwese mugire umunsi mwiza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo